iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika iradiyo ijwi rya amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi mutwumvira ku migongo migufi ya short wave ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri turabaramukije inshuti turi kumwe kuri mikoro muri kumwe na fidel niyongabo ni umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ni umwaka wihaye inkumbi ku bijanye eh, n'abajejwe umwuga wo kumenyesha amakuru abamenyesha amakuru n'abandi bakora umwuga wo kumenyesha amakuru batari munsi ya mirongo itandatu n'indwi barishwe hisunzwe icegeranyo c'ishirahamwe rijejwe gukingira abamenyesha amakuru kw'isi Committee to Protect Journalists CPJ mu mpfunyapfunyo casohowe ku itariki mirongo ibiri na kane y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ico gitigiri kiri hejuru cane c'abajejwe umwuga wo gutangaza amakuru bishwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ishirahamwe CPJ rimenyesha ko ari ico gitigiri ciyongeye ico gitigiri ciyongeye incuro mirongo itanu kw'ijana umuntu abigereranije n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe kuri mirongo itandatu n'indwi bishwe abatari munsi ya mirongo ine na batatu bishwe bariko barangura akazi kabo abarenga igice muri bo bishwe mu bihugu bitatu ni ukuvuga ukraine cumi na batanu mexique cumi na batatu na haiti, cumi, eh, na haiti indwi ishirahamwe cpj rivuga ko akarere ko muri afurika yo hagati yo mu mpanuko no mu bumanuko ariko kihaye murantunga ishirahamwe cpj rivuga ko akarere ko muri amerika yo hagati no mu bumanuko ariko karere kihaye inkumbi kurusha utundi turere abamenyesha makuru mirongo itatu barishwe muri ako karere mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri abatari munsi ya cumi na babiri muri bo bishwe bifatiye ku kazi kabo ico gitigiri kinini cyane c'abamenyesha makuru bishwe kitari bwibonekeza imbere yaho muri ako karere akenshi abamenyesha makuru muri ako karere bicwa baba bariko bakurikirana ubugizi bwa nabi ruswa ubwicanyi bukorwa n'inkozi z'ikibi n'ibijanye n'ibidukikije karere ko muri afurika munsi y'ubugaragwa bwa sahara abamenyesha amakuru batari munsi ya batandatu barishwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri wonyene hisunzwe ibiharuro bitangwa n'ishirahamwe cpj iyo shirahamwe ryemeje ko bane muri bo bishwe bariko bakora akazi kabo igitigiri c'abamenyesha amakuru bishwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri kingana n'ico bishwe mu mwaka uh, we, uh, muri ako karere urubusi kuwa kabiri ishirahamwe mpuzamakungu ry'abamenyesha amakuru federation internationale des journalistes uh, IF, IJF mu mfunyapfunyo ryasohoye icegeranyo caryo ku bamenyeshamakuru bishwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ku bw'iyo shirahamwe abamenyeshamakuru n'abandi bakozi bakora mu gisata co gutangaza amakuru mirongo itandatu n'umunani barishwe mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri iryo shirahamwe imenyesha ko ku mugabane wa amerika abishwe ari mirongo itatu ku mugabane w'uburaya ni cumi na batatu cumi na babiri muri bo mu gihugu ca ukraine mu karere ko mu busereko bwo hagati y'isi no mu karere k'abarabu ni batanu ku mugabane wa aziya na pasifike ni cumi na batandatu mu gihe ku mugabane wa afurika ari bane bemejwe hisunzwe icegeranyo c'ishirahamwe ifj umugabane wa amerika niwo wihaye inkumbi kurusha ahandi ugakurikirwa n'umugabane wa aziya na pasifike kubera iki ubuzima bw'abamenyeshamakuru bubandanya kugiramigwa mu gihe baba bariko barangura umwuga wabo ivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga turatumiye Ernest Sagaga ajejwe uburenganzira bw'abamenyeshamakuru n'umutekano wabo mu ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abamenyeshamakuru akaba ari Bruxelles mu Bubirigi mutumire ndakuramukije
mwiriwe mwiriwe cyangwa aramutse iwanyu aho ngaho yego Ah, ku vyerekeye turashimikira ku ry'iryo shirahamwe ryanyu ah, iri federation internationale des journalistes ah, yasohoye ico cegeranyo caryo ku bamenyesha makuru n'abandi bakozi bo mu gisata c'umwuga wo gutangaza amakuru bishwe mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ivyo bitigiri mu bivuga kwiki
icyo tubivugaho cya mbere ni uko nk'uko bigaragara haracyari umubare munini eh, w'abanyamakuru bakomeje kwicwa eh, bazira akazi bakora ku isi hose ntabwo nta gice cy'isi wabona iki kibazo kitarimo impamvu ziratandukanye hari intambara birumvikana nk'intambara irimo kubera muri ukraine ubu ngubu ariko muri rusange ufatiye muri rusange ah, aho abenshi bakomeje kwitaba imana nta n'ubu- ntabwo ari ahantu havuga intambara nk'uko mwabivuze muri amerika latine niho ha- habarurwa abanyamakuru benshi bapfuye mwaka ushize kandi urebye nta gihugu na kimwe cyo muri ako karere kiri mu ntambara ariko ko twabyita ibi rero bikaba ari ibintu bikunze kugaragara mu maraporo dukora eh, buri mwaka dore ko tumaze imyaka irenga mirongo itatu dukora ayo maraporo buri mwaka Ah, aho abenshi bigaragara ko bishwa mu bihugu byabo bazira ko bashyize hanze inkuru z'ubugizi bwa nabi za ruswa eh, n'ibindi byose biranga ubutegetsi bu- butabereye Ah, tukaba rero tubona ko ah, iyo mibare ikiri hejuru tukaba dukomeje no gusaba ko hafatwa ingamba zikwiye kugira ngo umutekano w'abanyamakuru urushweho kurengerwa ku isi hose muravuze ko ku mugabane wo muri mu karere ko muri amerika dufate nka amerika yo hagati yo mu mpanuko na karayibe ako bita amerika latine cyane cyane muvuze ko ubu ariko kihaye inkumbi kurusha ahandi ku bijyanye n'abamenyeshamakuru bicwa n'abandi bari mu mwuga wo gutangaza amakuru mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri Ah, ikibitera murakivuze mwashobora ku- ku- bivuga kurusha mukavuga n'igituma ivyo biharuro biri hejuru cane niko ibintu vyari bimeze mu myaka y'imbere yaho muri ako karere niko ko ivyaduze birengeye
Eh, niko ibintu bimaze imyaka bimeze muri ako karere ko muri amerika latina Eh, kubera cyane cyane impamvu z'imitwe y'abagizi ba nabi ibyo bita crime organize Eh, aho nka muri mexique igihugu kimaze imyaka myinshi kugira ngo kuva irenga icumi kibarwa mu bihugu eh, biteye ubwoba birimo umutekano muke cyane ku banyamakuru akenshi rero ubwo bwicanyi bukaba bukorwa n'iyo mitwe nyine y'ubugizi bwa nabi eh, isa naho yigaruriye ibice bimwe by'icyo gihugu ariko noneho ubu haje n'ikindi kibazo mu bindi bihugu nka nka hayiti hayiti ahavugwa umutekano muke cyane kubera ko hari imvururu zimaze imyaka aho urebye nta butegetsi bukibaho mu- mu gihugu bu- bushobora gutuma mu baturage bagira umutekano cyane cyane abanyamakuru baba bagomba gukora akazi kabo bagaragaza ibitagenda hari ikindi gihugu nanone cyo muri ako gace nka colombia Ah, aba- abazerekana abakunze gukurikirana ibintu hari imyaka imyaka za mirongo inani mirongo icyenda colombia yari igihugu nacyo giteye ubwoba abanyamakuru bicwaga ku bwinshi kubera intambara habaga hagati ya ya leta ya colombia n'imitwe yitwaje intwaro um, ya- yarwanaga- yarwanaga n'ubutegetsi Ah, ubu byari bimaze imyaka bisa n'aho byagabanyutse ariko byongeye kuzamuka Ah, ibyo- nkaba rero navuga ko ariyo zo mpamvu umuntu avuga ko ah, abantu bakomeje abanyamakuru bakomeje kwibasirwa ari benshi kuko nubwo muri colombia byabaye nk'ibigabanyuka mu myaka yashize ariko tuzi ko dufite bagenzi bacu bariyo ah, ba- bafite ubuzima ariko bakesha kubera ko babonye ah, ubutabazi barindwa ubu ngubu uyu munsi wa none hari benshi eh, n'abo twasuye ubwacu eh, badashobora gusohoka badafite ababarindiye umutekano kubera ko ari abantu bakibashakisha ni izo mpamvu rero navuga eh, zituma abanyamakuru bakomeje kwitwa ku bwinshi muri icyo gice cy'u- eh, cy'umugabane wa amerika amerika Latine.
muri ico cegeranyo c'ishirahamwe ryanyu eh, federation internationale des journalistes eh, ku bijanye n'umugabane w'uburaya muravuga ko abishwe mu mwaka urangiye ari cumi na batatu cumi na babiri muri bo bakaba bari muri ukraine mwabisigura
nibyo cumi na babiri baguye ku mugabane w'i burayi baguye mu gihugu cya ukraine ahanini kubera intambara ihabera nk'uko benshi babizi eh, kuva aho uburusiya butereye ukraine eh, mu mwa- mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize tugiye umwaka ugiye gushira mu minsi iri imbere hari abanyamakuru benshi baguye eh, ahantu hari intambara birumvikana haba hari eh, aba ari ahantu bateye ubwoba umuntu ashobora kugwa gusiga ubuzima eh, ari umusozi rusanzwe eh, iyo bateye amabombe ariko noneho cyane cyane n'umunyamakuru ugira ngo agerageza kwegeraho imirwano ibera kugira ngo abone avuge ibihabera aha twabuze rero bagenzi bacu cumi na babiri muri ukraine hanyuma hari n'undi nawe waguye muri turukiya nawe yishwe Eh, ariko abo ba cumi na babiri benshi bose baguye muri Turkiya- eh, muri ukraine abo bo muri Ukraine n'abamenyesha makuru bo muri Ukraine cyangwa harimo n'abaje bavuye mu mahanga baje gukurikirana ingwani habera
oya baravanze hari abanyayukrene ubwabo ariko hari n'abanyamerika hari abataliyani hari na- n'abongereza n'abafaransa Ah, kubera ko hagiye abanyamakuru baturutse impande zose z'isi kureba gukurikiranira hafi ziriya ntambara Ah, abagiye bagwa mu mabombe abagiye bagwa ah, bicwa n'amasasu ah, mu gihe bari begera aho imirwano beraga baturuka mu bihugu binyuranye ntabwo ari ukraine yonyine
naho ku, ku bijyanye n'akarere eh, k'ubuseruko bwo hagati bw'isi n'akarere k'abarabu muri icyo cegeranyo cy'ishyirahamwe ryanyu mwatoje abamenyesha makuru batanu bahiciwe Eh, ako karere hari abavuga ko mu bisanzwe katubahiriza cyane agateka ka muntu Eh, ico gitigira umenga kiri hasi umuntu aravye bisigura ngo bisigura gute
Ah, icyo ni ikibazo cyiza kuko hari uwakwibeshya yuko wenda ah, bo eh, bakingirwa kuru- kurusha ahandi ariko si byo ahubwo eh, nk'uko bivuze eh, imyaka yashize birumvikana ahantu hose baribuka intambara zabaye muri iraq zabaye muri siriya um, ariko nu- nubwo izo ntambara zigenda zicisha makeya cyane cyane muri siriya ariko intambara iracyahari muri siriya ubwaho ariko ni intambara iki- ikikomeye muri yemen gusa ikigaragara ni uko kubera umutekano muke nyine wagiye urangwa muri ako gace mu myaka yashize ubu abanyamakuru bajyayo ni bake cyane kubera ko basanga ah, ari uku- ari zo- ari nko kwiyahura hari abanyamakuru bake cyane eh, b'abanyamahanga bajyayo ubu akenshi iyo ntambara yo muri yemen benshi bavuga ngo bakunze kwitwa ko ari intambara yi- yibagiranye Ah, usanga ikurikiranwa n'abanyamakuru bo muri icyo gihugu cyangwa se muri ako karere hafi na hafi Eh, bivuga rero ko kuba n'abanyamakuru bara ba- ba- ba- baragabanyi- umubare w'abanyamakuru bapfa bishwa waragabanyutse muri ako gace si uko hari ingamba zo kubakingira cyangwa umutekano uhari ahubwo ni uko eh, ibintu byageze aho abanyamakuru ubona ko nta kimaze kujya ku mwumvika bagiye bafatwa bakanda iriya mitwe y'abahezanguni aba egisemisita bagiye baba- babica ku mugaragaro bagakora amavidewo bakerekanaho bagaca imitwe n'ibindi bikorwa bi- biteye ubwoba Eh, byaciye abantu intege ndetse n'abanyamakuru bo muri ibyo bihugu benshi usanga batarashoboye guhunga eh, bagerageza ku kwi- kugendera kure eh, aho iyo ntambara ibera Eh, ntabwo rero kuvuga yuko kubera ko tuvu- tuvuga batanu mu myaka ishize twaravuga twaravugaga mirongo itandatu ijana barenga Ah, si uko ubu hari hari ingambi hari ingamba nshya zafashwe ni uko gusa ah, abanyamakuru bajyayo ari bakeya kandi n'abahari usanga akenshi bagendera kure eh, aho iyo ntambara iri tuza ku mirongo ya telefone dufise haba kubaho Norbert Good uratwumva
ndakumva neza cyane uhamagaye uri he
Eh, ubu ndi mu majyaruguru mu karere ka rulindo
mu Rwanda waba uriho Eh, yego mufise ikibazo mubaze umutumire canke icyumviro mushikiriza
Eh, mbere na mbere tubanze tumushimire ku ku busobanuro bari kuduha cya kabiri ndamubaza ni se nk'abanyamakuru wenda bitwa bari mu mwuga w'itangazamakuru bakurikiranwa bate cya gatatu nkagira ni se imiryango y'abanyamakuru wenda bishwe gutyo bazize intambara ha- ha- hari uburyo wenda ba- ba- baba bafite impozamarira babaha
murakoze
yego kumva ibibazo byanjye ari ibi.
murakoze mumwishyure Ernest
Eh, barakoze kuri icyo kibazo eh, ikibazo kijyanye n'ukuntu bakurikiranwa ni ikibazo gi- gikomeye dukunze gu- guhura nacyo kuko akenshi usanga cyane cyane muri iyi myaka ya vuba twagiye dusanga nk'uko nabivuze kubera umutekano ubu aba ari muke cyane abanyamakuru b'umwuga bafite eh, ibigo bakorera eh, batakijya ari benshi usanga ubu ngubu hajyayo abantu batoya bakijya mu mwuga kenshi batamenyereye mu bintu byo gu- gukurikirana imirwano bataba bara bat- batazi mbese ibibi bishobora ku- ku- kubabaho niyo mpamvu icya mbere dukora eh, twebwe mu mwaka ku wundi mu biganiro tugirana na- n'abanyamakuru n'abakoresha n'abakoresha ndetse n'amaleta tubanza gusaba ko mbere y'uko umunyamakuru ajya yoherezwa kujya akurikirana ahantu hari imirwano ahabwa eh, amahuguro kugira ngo amenye ko yakwitwara mu buzima busanzwe kugira ngo arengere umutekano we arebe ibyo yakwirinda ah, mbere y'uko ajyayo icyo ni kimwe ikindi kubera ko tuzi ko nk'uko bivuze benshi bajyayo ari ba bandi bitwa freelance abantu bagitangira akazi baba bagira ngo bagire- bagerageze gusa kureba ko bamenyekana ariko badafite ababakoresha babarengera babaye amahugura twebwe turayakoresha turayakoresha ku mugabane w'isi ahantu hageranye tugatumiramo abanyamakuru bose ari abafite ibigo bakorera ariko cyangwa se abikorera ah, ku giti cyabo kuko tuzi ko ah, ayo mahugura arahenda kandi ntabwo akunze kuboneka tubatumira rero bose kugira ngo baze bayajye- bayajyemo noneho nihagira uza uza bizaba ngombwa ko ajya gukurikirana imirwano agire uku- icyo yamenya uko yakwitwara icyo ni kimwe Ah, ikindi iyo bariyo tubasaba ko iyo bishobotse eh, ba- batumenyesha uko bameze cyangwa se bakamenyesha amashyirahamwe yacu ko dufite amashyirahamwe ku isi ho- hafi ku isi hose eh, kugira ngo barebe uko babafasha mu gihe eh, bari aho ngaho aho imirwano ibera Eh, ikindi cy'impozamarira nacyo ni ikibazo cyiza kuko eh, ubu ntabwo umuntu iyo aguye iyo yishwe yagiye mu kazi ubundi umukoresha we nta- ntabwo bigombera kujya mu rukiko nta kiburega ntabwo umuntu aba uguye mu ntambara birumvikana Um, ariko eh, n'abakoresha ubwabo usibye ko iyo biba- iyo babishoboye tubasaba ko bafatira abakozi babo asiranse ubwishingizi kugira ngo niba hagize ikintu kimubaho kibi si no gupfa gusa ashobora gukomereka agakenerwa ko avanwa aho yakomerekeye akajya kuvurizwa ahandi ariko noneho agize n'ibyago kitaba imana iyo afite ubwishingizi umu- umu- abe yasize bagira icyo icyo babona Ah, ibyo rero nabyo tubihatira tu- abakoresha b'abanyamakuru kugira ngo bajye babashakira ubwishingizi mbere y'uko bohereza ahantu ndetse no ku giti cyacu mugiye no kuri site yacu mwayibona tuzi ko ama- hari ama- amasosiyete make cyane asiranse aha ubwishingizi abanyamakuru bagiye gukurikirana intambara ariko ubu ngubu twashoboye kujya kugirana ama- amasezerano ni rimwe mu- muri ayo masosiyete bita bato fesi tugerageza kuyisaba ko yajya iha ubwishingizi eh, bw- abanyamakuru eh, budahenze cyane kandi ubwo bwishingizi bushobora- ugashobora kubagoboka mu bintu byinshi bashobora guhura nabyo Mm.
iyo bagiye gukurikirana intambara murakoze dufise kandi jean long kurutusi wo kumukuyu uratwumva
Ego ndabumva uhamagaye uri hehe
i Kigali ndera aho bita ku Mukuya ufise ikibazo icyumviro ubaza mutumire
yego ndagira ngo mubaze ese wenda numvishe ko ikibazo cy'abanyamakuru wenda bahura n'impanuka mu kazi kabo wenda bakaba babasha kwicwa ndavuga nti wenda ntabwo byazateza impungenge kubera ko wenda imibare nikomeza kwiyongera y'abahura n'iyo mpanuka ugasanga wenda abanyamakuru bagiye batinyatinya kujyayo ese nkibaza nta nta bundi buryo bwakoreshwa bw'ikoranabuhanga itangazamakuru wenda ryo mu ntambara rikaba ryagera ku barikeneye hata hatagize wenda nk'umunyamakuru wajya nko kuri terero ajye mu mirwano ajye ku- kumenya amakuru uko ameze ikibazo cyanjye cyari icyo ngicyo ndabashimiye jean long
ubwo namwe mumwishure ernest
yagize neza ibyo avuze bya- byararatangiye kuba nk'uko nabivuze ubu ngubu ni bake cyane bajya eh, gukurikirana hafi y'intambara eh, kubera nyine umutekano wabo Eh, ubwabyo rero eh, nubwo umuntu yakwishimira ko eh, bagenzi bacu ba- ba- bakomeje ubuzima ba- bata- batagwa muri izo muri ibyo bibazo ariko nabyo bigira ingaruka ku myumvire y'abantu kuko itangazamakuru ni kimwe buriya waba ushaka gutangaza ku byo ku by'ubukungu ku by'ubukungu cyangwa se iby'intambara iteka haba hakenewe ko abantu babumva ukuri bamenya impamvu ikibazo iki n'iki cyabaye kigatuma habaho intambara iyo rero abanyamakuru badashoboye kwigerera aho bibera ngo bavugane n'abantu ba- bireba bareba- bareba ingaruka zabyo ku bantu baturage basanzwe nabyo bituma buriya hari igihombo bitera ku bandi bantu ku isi kuko ntabwo bumva neza ikibazo uko giteye ibyo kuvuga gukoresha ita- ikoranabuhanga eh, birageragezwa rimwe na rimwe ariko bigira nakwita ko bigira limite kuko eh, kugira ngo utangaze ikintu uri umunyamakuru ubundi w'umwuga ugomba kuba wagitohoje uzi neza ko ari ukuri uzi neza ko aho atari ibintu baguhaye bahimbye bahimbye Eh, tuvuge nk'ubu ngubu hari amavidewo ugushobora kohereza videwo ata- akakubwira ati ndi yemeni ati dore aho wateye umusasu ariko ashobora kuba atakubuza ukuri icyo gihe rero bishobora gutuma utangaza amakuru atari yo nayo akagira ingaruka ku myumvire y'abantu kuri iyo ntambara ibera aho ngaho ntabwo rero nabyo biba bifasha abantu kubera ko icyo tuba tugamije nk'abanyamakuru ni ugutangaza amakuru y'ukuri Ah, ubwo rero iyo bishobotse hakaba ukuntu umuntu yakurikiranira hafi akamenya ko ayo makuru yahawe binyuze mu ikoranabuhanga ari ay'ukuri byaba ari byiza atiriwe ajya ku ku rugamba ngo ubwe atangaze ibyo yiboneye ariko no kwitondera ibyo umuntu abona ndangize ku kantu kamwe eh, buriya gutanga gukurikirana amakuru y'intambara ntabwo uri ukwerekana gusa aho uko ibisasu bigwa aha n'aha ibintu bya sayinse ibyo biroroshye ntibyagumye byo gutuma umuntu afata urugendo ak- akaba yahura n'ingorane Eh, igikomeye ni ugusobanurira impamvu nyazo zateye iyo ntambara no kugaragaza ingaruka iyo ntambara ifite ku bantu basanzwe ari aho ari abatuye aho ibera ari n'abatuye igihugu iyo ntambara iberamo ni ukuvuga ko buriya kwigerera ubwawe n'umunyamakuru nabyo bifite icyo bimaze
murakoze Eh, tugaruke ku eh, raporo yanyu ishyirahamwe ryanyu eh, federation internationale de journaliste eh, yasohotse uno munsi yagiye habona uno munsi eh, ku munsi wa kabiri Eh, ku bijyanye n'akarere ka asia na pacifique muri raporo yanyu muravuga ko abamenyeshamakuru bishwe mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ari cumi na batandatu icyo kitigiri kime- cyifashe gute murabye ni mbere yaho ako karere mukabona gute ku bijyanye n'umwuga wo gutangaza amakuru
Bon, ako karere urebye imibare ugendeye ku mibare wakwibaza ko ibintu byagenze neza kubera ko mu myaka yashize eh, igihugu nka afghanistan twaburaga twabaga dufite hagati y'abanyamakuru barindwi n'icumi ndetse twageraga n'aho tugera muri cumi na batandatu bishwe ku mwaka umwaka ushize nta n'umwe twabaruye waguye muri afghanistan ariko si kubera ko eh, icyo gihugu noneho eh, umutekano ari wose abanyamakuru bidegeye byawo ya ahubwo nk'uko mubizi kubaho abatalibani bafatiye ubutegetsi eh, kabul eh, abanyamakuru benshi bahuze igihugu abahagumye nabo benshi barakihishahisha eh, ndetse n'abaretse umwuga eh, n'abawukora kandi batinyuka kugira icyo bavuga eh, ki- cya- cyabashyira mu bibazo n'abatalibani Eh, ibyo rero ntawakwi- ntawaboneraho ngo avuge ngo ibintu biragenda neza mu karere Ah, ikindi umuntu yavuga nacyo kibabaje mu- muri ako karere kabya na pacifique ni nko mu gihugu cya filipine aho nubwo haje ubutegetsi bushya bumaze umwaka ariko turacyabona ko abanyamakuru bagihigwa eh, bane baguye muri iki gihugu umwaka ushize bazira akazi bazira abantu badashaka kumva ko hari uwabanenga eh, mu itangazamakuru Eh, ikindi gihugu giteye ikibazo ni pakistan naho habaye imvururu za politike umwaka ushize eh, zahitanye n'abanyamakuru batanu Eh, ni ukuvuga rero ko mu by'ukuri ntabwo wavuga ko eh, akarere gatekanye ntabwo wavuga ko abanyamakuru bafite kwiza kwizana ubwo simvuze na myanmar cyangwa berimani aho eh, abanyamakuru benshi bahunze kuko batinyaga ko ba- bafungwa cyangwa bamwe bakwicwa Eh, hari uwishwe umwe muri Mya- myanmar ariko bagenzi be benshi barahunze aban- abenshi nk'uko twabivuze muri raporo yacu bari mu munyururu muri iki gihugu
tubandanye ku mirongo ya telefone dufite desire nyandwi uratwumva uratwumva desire desire twamutaye ku murongo wa telefone Eh, tuze ku karere ka afurika aho muri raporo yanyu yasohotse uno munsi muvuga ko abamenyeshamakuru bemeje- mwemeje ko bishwe kuri uwo mugabane ari bane umuntu witegeza icyo gitigiri yovuga ati ibintu bimeze neza muri afurika mu- bya- ntibyabaye nabi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri niko mubibona
Na- nanone ku by'imibare eh, baragabanutse abishwe umubare wa- w'abishwe waragabanutse wavuye ku icyenda imyaka ibiri ishize ujya kuri bat- kuri bane bane eh, babiri baguye muri somaliya ahantu hakomeje kuvugwa imirwano hagati y'umutwe wa al shaba n'ingabo za somaliya Eh, bane bandi bagwa muri cad cad eh, hagiye haba imvururu za politike eh, imyigaragambyo y'abashaka demokarasi yagiye ituma haba imvururu babiri bagenzi bacu babiri banyurwamo hari undi mugenzi w'umunyamakuru wo muri pakisitani wiciwe muri kenya ntabwo twaramuvuze muri raporo ko yishwe arashwe yapfuye arashwe n'abapolisi ariko turacyakora amaperereza kuko nk'uko mbivuze ni umunyepakisitani wari umaze iminsi mike yageze muri kenya aho yageze ndetse avuye muri dubayi nubwo yari yahunze igihugu cye cya pakisitani kubera ibibazo bijyanye n'umwuga we ariko urupfu rwe ruracyakorwaho iperereza abapolisi ba kenya bavuze ko yarashwe ariko bamwitiranyije n'umuntu ngo wari wibye imodoka bashakaga turacyakora amaperereza turacyasaba ko hakorwa amaperereza ku mikino tumenye ko wenda ibyo yahungaga iwabo byaba byaramukurikiranye muri kenya cyangwa se niba koko ari ukumwitiranya n'undi byatumye bamurasa niyo mpamvu tuvuga bane rero ariko mu by'ukuri nawe yarapfuye kandi yapfuye yaguye ku mugabane afurika
tugaruke ku mirongo ya telefone desire yagarutse desire nyandwi ari ku murongo uratwumva
ubwo ndabumva urihe desire
ndi kujumbura gusa nuva mu kirundo
urafise ikibazo icyiyumviro
ndabise ikibazo hanini cyane cyane mbazo umutume wacu bo gusa sinakurikiranye gusa incamake nayumvise
Eh, turiko turavuga ku bamenyesha amakuru turiko tuvuga ndamubaze dusiguye impamvu cyane cyane nko mu bihe by'amatora niho cyane cyane abanyamakuru ukunda gusanga kenshi na kenshi barimo barafatwa nyine bagirirwa nabi ahanini babapfunga nk'amwe babapfunga ashaka nyine yadusiguriye ni kubera iki bikunda gushika cyane cyane mu bihe by'amatora ubwo tubihora ukunda gusanga kenshi na kenshi abanyamakuru bakunda kugirirwa nabi mu bihe by'amatora
murakoze Ah, Ernest mubivuga ko iki
aha ibintu by'amatora nibyo bikunze kuri vuru koko ntabwo uri muri afurika gusa eh, no mu bihugu nk'ibyo nabwiraga bya cad abashaka izo mvura akenshi zikururwa n'imyigaragambyo y'abashaka ko haba demokarasi bivuga ko baha amatora bakihitiramo aho bifuza ko babayobora ni nacyo kimwe na pakisitani urebye izo mvura nyinshi nazo twitwa ko ari iza politike ziba ziri zishingiye ku myivumbagatano nayo isaba imihindukire ya politiki ni ukuvuga rero ko igihe hari amatora kuko bikunze kubaho hakaba imvururu noneho abanyamakuru bakaba babigwamo cyangwa se nk'uko bivuze hakaba n'abakwibasira abanyamakuru muri icyo gihe cyane cyane muri icyo gihe ni ukuvuga nk'umukandida akumva adashaka ko bandika ibintu wenda bitamuvuga neza kubera ko nyine byatuma abura amajwi akaba yifuza ko abanyamakuru baceceka ku bintu bimwe na bimwe baba bamuziho cyangwa baba babonye yakoze cyangwa se ishyaka ahagarariye rishobora kuba rifitemo uruhare niyo mpamvu dusaba ko mu gihe cy'amatora iteka dusaba icya mbere abantu bose abanyapolitiki abafite uruhare muri ayo matora kurushaho kwitwararika ko kugira ngo amatora abe agende neza amatora abe mu mucyo no mu bwisanzure buriya akenshi biba bishingiye ku ruhare itangazamakuru riba rifite kuko bituma abantu bose abiyamamaza bashobora gutangariza abantu bifuza ko babatora imigabo n'imigambi yabo ni kimwe ibyo rero itangazamakuru bifitemo uruhare birumvikana ariko noneho n'abaturage basanzwe bashaka gusobanukirwa neza n'utashobora kujya muri kampanye cyangwa se aho yiyamamariza abakandida ariko yakurikira itangazamakuru akamenya iby'umukandida n'uyu yifuza kugeza ku baturage ni ukuvuga rero ko ni igihe mu by'ukuri bakwiye gushyira ingufu nyinshi kurushaho mu gutuma abanyamakuru bakora neza akazi kabo bigafasha ari abaturage ubwabo bazatora ndetse n'abazatorwa bakamenyekana bakamenyekanisha neza imigabo n'imigambi yabo icyo ni kimwe ikindi dukora nanone duhugura abanyamakuru iyo tubishoboye mbere gatoya amatora tukabibutsa nanone uko bagomba kwitwara mu gihe cy'amatora kuko tuzi ko hashobora kuba imvururu nabo abatabimenyereye bakamenya ingorane zishobora kuva muri muri izo kampanye zo kwiyamamaza noneho bakamenya n'uko babyitwaramo mu gihe cy'amatora murakoze tukiri ku mirongo ya telefone samuel kwizerimana aratwakwiye uratwumva samuel
ego ndabumva mwiriwe neza mwiriwe uri he
ndi bujumbura mu gihugu cy'u burundi ikibazo icyiyumviro
ngira mbere ku cyiyumviro mberetse ku kibazo yego
icyiyumviro cya mbere n'interuro ntangira kuvuga uti daboro ndemesha abanyamakuru n'abantu bakora akazi katoroshye mugabo kandi ugahita usanga bamwe bamwe nkumbure bagenda urabona ko akazi kumenyesha amakuru hari n'abantu basigaye bakajyamo umenga baba bagiye kugira ngo bamenyekane kwiryohera badasanzwe bafite iyo mpano yo kumenyesha amakuru kuko ikintu icyo cyose ni uko uba ufite impano yacyo uba uri pasone muri cyo hanyuma ukaca umenya ukuntu ubikora aribo bari babandi nk'ababa badafite impano ujya usanga kakarangamutima kagenga abanyamakuru badagakurikiza hama rero ikibazo nacyo uragenda mubaza ati none ko ubona muri muri kano karere k'afurika k'ibiyaga binini peyi de gararake nakivuga ko nyene mubona kubera ko hama amakimbirane ashingiye nkumbure cyane cyane kuri politike kuri na biriya usanga usanga hariho abanyamakuru bamwe bamwe batinya kugira amatohoza yimbitse ku kintu kanaka kubera ko umwe yumvira ko ashobora kubigira mu buryo bucanke buriya imigiki ariko barakora cyangwa n'ibintu barimo baragira kugira ngo bahimirize n'abo oye atatu baraba ngo baze babandanye bakora umwuga wabo neza kandi babandanye bagire uwo mutima ugaba umutima wo kurinda kugira ngo batohoze amakuru bayasekumbure neza kandi bayatange ataho begamiye nashaka ngira ko muza n'abanyamakuru bo mu rwanda ntibanyibaza ko cyane cyane nabo nyine rimwe na rimwe gukora ku nkuru zijyanye na politike mu rwanda naho nyine ubona ko bitoroshye muri ino myaka
murakoze turabashimiye
ego
mumwishure ernest
okay bwa mbere bwo nagira ngo ariko ku cyifuzo yatanze ku gitekerezo yatanze ntabwo nkeka ko itangazamakuru rishingiye ku mpano birashoboka ko haba hari abantu bameze n'impano uko yaba imeze wenda impano yo kuvuga impano yo sinzi impano iyo ariko icyo navuga ni uko itangazamakuru ni umwuga umwuga umuntu ashobora kwiga akamenya uko ukorwa agahabwa ibyo akeneye byose ubumenyi bwo kuba yakora neza ngira ngo ibyo kuba impano wenda nabyo byazamo ariko ni umwuga wigwa umuntu akaba yawukora igihe yawushatse kandi awukunda ku bijyanye n'uko n'inama umuntu yatanga kugira ngo abanyamakuru nyine bakore akazi kabo neza birumvikana ko nk'uko bivuze kuba ko ari umwuga dufite ibyo tugenderaho dufite amahame tugenderaho amahame y'umwuga wacu akenshi umuntu yakubera muri atatu ntabwo ari menshi ihame ribanza ni ugushakisha ukuri ndabizi ko ntabwo byoroshye hari igihe abantu bashobora kuba badashaka kumenya kumenya ibyakozwe ariko umuntu akajya uko ashoboye agashakisha ukuri agatangaza inkuru y'impamo ihame rikurikira rindi rikomeye mu by'ukuri ni ukwitwararika kutagira aho ubogamiye iyo uri umunyamakuru ntabwo ntabwo uba ukwiye gufata uruhande n'uru uba ukwiye gutangaza inkuru kwa kuri navugaga hari igihe usanga uba ushobora kuwukura ahantu harenze hamwe aho hose ugomba kugerageza kureba ko wahakura amakuru atuma icyo uzatangaza kizaba gifite ireme ku bantu bose irindi hame nanone tugenderaho cyane mu by'ukuri rikubiyemo n'andi menshi ariko kubw'igihe tuvuga ko ari ikintu umuntu yakwita kuba responsable kuba responsable mu kinyarwanda mu kirundi sinzi ko umuntu abyita ariko ni ngo ni ukwirinda gukora ikintu cyagira inabi itangazamakuru mu gifaransa batubyita ambien public cyangwa se mu cyongereza public good ni ikintu cyiza kuri rubanda ikintu cyiza kuri rubanda rero ntabwo ugendera ku binyoma ntabwo kigendera ku guteranya ntabwo kigendera ku guhimba niyo mpamvu mu byo dukora byose inkuru dutanga zagombye kuba zituma abantu biyubaka ari ukubona icyiza cyabaye umuntu akavuga ati ikintu ni cyiza dukwiye kukifataho urugero cyangwa se ikibi umuntu akaba yakigaya ariko kigaya kubera ko gifite ingaruka mbi atari ugushaka gusebya cyangwa gutuka cyangwa se guhimbira umuntu uremewe ibyo rero ibyo navuga ko itangazamakuru rishingiyeho kugira ngo rero bishoboke birumvikana hari uruhare rw'abanyamakuru kumenyera akazi kabo bakitwararika ayo mahame yabo ariko hari n'uruhare rw'abayobozi basanzwe rwo gushyigikira itangazamakuru ribubaka itangazamakuru rituma bamenya ukuri bakanamenya uko bifuza ko igihugu cyabo cyategekwa hari n'uruhare rw'abategetsi naho turahashyira ingufu zikomeye z'uko bagomba kurengera abanyamakuru ku bw'amategeko ari amategeko y'ibihugu barimo n'amategeko mpuzamahanga kuko byose bifite hari inshingano zirimo zirengera abanyamakuru mu kazi kabo
murakoze radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri sanga
igira hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda ndabona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa shofe twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolence ya Groya.
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga kuri raporo yasohotse ku itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka y'ishyirahamwe eh, cpj committee to protect journalists hamwe n'iyasohotse uno munsi yasohowe n'ishyirahamwe federation internationale de journalistes Uh, ku mutumire rero dufise akaba ari ujejwe uh, gukingira uburenganzira bw'abamenyeshamakuru n'aga- hamwe n'umutekano wabo muri iryo shyirahamwe mpuzamakungu ry'abamenyeshamakuru ni ernest sagaga nagwanda babaze mwabuze uretse abamenyeshamakuru bishwe muri ico cegeranyo canyu eh, mwabuze n'abandi ba- bahunga Eh, murakurikirana abo bahunga mwaba mufise ibitigiri muri avyo turere tugize isi
Ah, biragoye gutanga imibare nyayo kuko eh, nibyo turakurikirana turabakurikirana kuko akenshi tun- tunabafasha eh, n'iyo bageze hanze eh, mu bihugu baba bahuriyemo cyangwa se ndetse mu nzira kuko hari ababa mu gi- mu gihugu kimwe ariko bo- abajya mu gihugu kimwe bavuye iwabo ariko bakomeza bakajya bajya ahandi Eh, biragoye rero kumenya imibare nyayo nko muri afghanistan yari mfashe nk'urugero nk'uko nabivuze aho abatalibani bagarukiye ku butegetsi abenshi benshi ibihumbi by'abanyamakuru bavuye mu gihugu cya- cyabo ba- bakwirakwira hari- ku isi hose Eh, ubu dufite abarenga ibihumbi bari hanze y'igihugu cyabo Eh, kimwe n'abo nakubwiraga muri myanmar eh, muri iyi minsi nabo hari benshi benshi bari mu karere za tayilande za malezi n'ahandi nk'aho Eh, turabakurikirana rero kubera yuko eh, mu byo nshinzwe mfite n'ikigega kigoboka abanyamakuru eh, barimo n'abahunze abashakisha ubuhunzi eh, kugira ngo tubafashe mu ngendo ariko tunabafashe mu gihe barimo gusaba tuvuge nk'ubuhungiro mu bindi bihugu eh, nabyo hari igihe tubavuganira ku butegetsi bw'ibihugu bahungiyemo kugira ngo ba- eh, nibuke ko babyita ubuhunzi ariko twebwe tubona ko ari ukubarengera ni ukubakingira kubaha protection kugira ngo bashobore kubaho mu mutekano aho bagiye eh, ndetse n'ibinashoboka bakomeze umwuga wabo w'itangazamakuru ariko bwa mbere na mbere wa mutekano ushinzwe wabo nicyo tuba dusaba ngo aho bahungiye bashobore kubona babeho bo n'ababo na famiye zabo eh, batuje
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise silve marco uratwumva
ndabumva urihe
umucankuzo i burundi muri komine mushiya ufise ikibazo baza umutumire icyiyumviro usiki- ushikiriza
nshinzwe ku bijyanye n'amakuru nari nabonye ku rubuga ku bijyanye n'ihohoterwa n'iyicwa ry'abamenyeshamakuru rimwe na rimwe mu bijyanye n'umwuga wabo
turabumva aha turamutaye ku murongo marco Eh, tubandanye iki kiganiro eh, muri isanga Ah, n'umutumire wacu Ah, tuze ku ku mirongo ya telefone eh, turaronse uwundi mu badukurikirana duteye akamo ni bitoki macumi davide isumba byose uratwumva
ndabumva ndabumva uri he
biva mu gihugu cy'umuhanda mu ntara ya bururi ufite ikibazo ubaza cyangwa icyiyumviro ushikiriza
Eh, jewe ise cyiyumviro cyanjye nagomba gushyikiriza ubunyana gecekerize
icyiyumviro urumva neza na neza tujya turaraba ibyo bintu kuko turaraba amakuru neza na neza aca- aza araca ku bumenyi turabona yuko ibyo bintu bisa naho byabaye akayobera abahinga ibyo rero bigatuma bamwe mu bakora umwuga wo kumenyesha amakuru batawukora neza ko umutekano wabo ntubukwiye neza umumenyeshamakuru arashobora kuronka inkuru nziza itohoje neza ariko kugira ngo ayishyikirize bikamubera ingorane kuko avuga ati jewe ntashobora gushyikiriza iyi nkuru ndabona umutekano wanjye ukwiye neza rero jewe nashaka gutera akamo abarongoye urwego rujejwe kumenyesha amakuru ko bogira icyo bakoze kugira ngo ibi bintu ububisha buhagarare kuko ni ububisha noneho hamwe abe- hamwe abamenyesha amakuru bata- batahari nta kuntu twashobora kubaturana inkuru ziko ziba hirya no hino ku isi urumva ko ni ikintu gigoye cyane rwose nibagerageze ababijejwe barondore ukuntu rondera ukuntu bahagarika ibyo bintu kuko tuba tubyumva ama- ku makuru turumviriza amakuru ku manyamakuru ubumenyi turabibona ni ibintu bitoroshye kandi ni ntibabibabaje kuko abaretsi nuko nabo bajya bariswa bafite imiryango batunze nabo nyine bumva baba bafite imiryango yabo mu kagaratete bashaka gusaba yuko rero abo bagezwe rero ibyo ibyo bimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru bakora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bintu bihagarare kuko biteye ubwoba rwose kandi birahari birahari isakashishwa rumuri kera murakoze yari davide isumba byose ku cyumviro ciwe turabashimiye
nawe namwe ndabashimiye
ernest icyo cyiyumviro ca david isumba byose mukivuga kwiga
ni icyumviro cyiza cyane kuko nk'uko dukunze kubivuga ntabwo hashobora kubaho uburenganzira bw'itangazamakuru mu gihe abanyamakuru bakorera ku bwoba bakorera batinya eh, icyababaho mu gihe batangaje inkuru bafite bafitiye eh, ibimenyetso ni ukubera ko ibyo avuze rwose natwe turabisaba iteka eh, ndizera ko abanyama- abategetsi bazabyumva eh, kandi noneho abaturage babaye benshi abanyagihugu babaye benshi babisaba eh, byagira byagira kugira ngo byagira akamaro ku itangazamakuru mu bihugu byabo Eh, ndamu- ndabishyigikiye rero cyane kandi ndizera ko eh, hazaba benshi bazahuza nayo igitekerezo nk'icyo eh, bakanasaba abategetsi eh, gushyira mu bikorwa ibyo saba
ndabashimiye radiyo ijwi ry'amerika i washington eh, dc Eh, naho ku muntu arabye abo bamenyeshamakuru mwavuze muri raporo yanyu mu bice bitandukanye by'isi aba bishwe Ah, cyane cyane impamvu mwazitanze nko mu karere ka amerika amerika latine ko baba bariko bagira amatohoza ku bwicanyi bukorwa n'inkozi z'ikibi n'ibya ruswa birimwo Eh, benshi muri abo bamenyeshamakuru abicwa hoba nk'abamenyeshamakuru bagira amatohoza bicwa ku ku- ku bw'umwihariko canke ni muri rusange aba- abamenyeshamakuru bose
Ah, ntabwo oya abanyamakuru bakunze kwibasirwa cyane cyane nyine abakurikirana amakuru tuvuge nko muri abantu bakurikirana amakuru y'imikorere ya eh, hari ibyo byaha bikorwa nyine bya- by'inkozi z'ibibi abajura aba- ah, abacuruza urumogi cyane cyane muri amerika latine ariko noneho hari n'abandi bakunze gukurikirana hafi imikorere y'inzego z'ubutegetsi zimwe na zimwe eh, mu bihugu bitandukanye abo ngabo akenshi bumva bako- bakora ibintu bitabonwa n'aba- n'abantu bose ibintu bikorwa eh, mu bwihisho rwihishwa iyo rero batangiye kubona ko hari abantu babagenzura bashakisha amakuru ku byo bakora bene gukora ibyo bikorwa akenshi bibakira abanyamakuru nabi navuga ko abanyamakuru tuvuga ko ari abanyamakuru bakora amaperereza akenshi nibo bibasirwa ku isi hose niko bimeze ku isi hose hari ibihugu ndetse twagiye tubona ko kubera ibyo bintu hari ibihugu byinshi abana batoya abajene binjira mwuga usanga bagendera kure ibyo bintu bagahitamo kujya kwikorera ibintu bijyanye wenda n'umuco ibintu bijyanye n'imideli ibintu bijyanye ntabwo uvuga ko ari bibi nabyo ni byiza ariko akenshi iyo bagiye muri ibyo kubera gutinya ingaruka zo kuba bajya gukora amaperereza urumva ko umwuga uba uhombye abantu bafite ubushobozi bafite ubumenyi bagatumye nyine bene nk'ibyo bintu bimenyekana kurushaho ariko kubera umutekano wabo bagahitamo kwigira mu bintu bitazabakira mu bibazo bikomeye
tugaruke ku mirongo ya telefone dufite tuyishime pacifique tuyishime uratwumva alo tuyishime
ndabumva neza cyane uri he tuyishime
ndi musheke muri
ntitukumva neza
ni nyamasheke mu burengerazuba bw'u rwanda ufite ikibazo ubaza umutumire cyangwa inshimviro ushikiriza
nagira umubaze ku bijyanye na citizen journalism ukuntu umuntu agenda yabona ikintu agafotora agashyira ku whatsapp group n'iki byo ntibifite nta n'ubumenyi afite ku bijyana n'itangazamakuru iyo ntibifite ingaruka bijyana na ku buryo byabagiraho ingaruka kubera ko nta bumenyi ntaki wahuye n'icyo ari cyo cyose ibyo nta ngaruka bigira duhe komenti kuri ibyo murakoze murakoze mumwishyure
ndagira mushimire cyane kuko icyo kibazo nkunze kukibazwa kandi igitekerezo cyanjye ntabwo itangazamakuru ni umwuga nk'uko twabivuze tubigarukeho ntabwo ari buri wese ufite telefoni cyangwa kamera ntabwo ari umunyamakuru njya numva abantu biyitirira itangazamakuru kubera ko bafite konti za facebook cyangwa yutube ntabwo aricyo kigira umuntu umunyamakuru umunyamakuru ni umwuga ugakorwa nk'uko bivuze wishingikirije amahame n'ubushobozi umuntu aba aramenye yarahawe mu kwiga mu kwihugura muri uwo mwuga yumvikane ko n'umuntu wese usanzwe afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ibyo rwose ntabwo twabitindaho ariko ntabwo umuntu wese iyo atanga ibitekerezo aba yabaye umunyamakuru ntabwo umuntu ufotoye ikintu akagishyira ku rubuga rubanda rwose rushobora kubona ntabwo aba abaye umunyamakuru ni uburenganzira bwe bwo gusangira ibitekerezo ndetse n'ibyo yabonye ariko ntabwo aba yabaye umunyamakuru nkakeka ko n'ibyo avuze ari byo hari igihe umuntu ashobora gukora ikintu nk'icyo akagikora nyine mu buryo butari bw'ubunyamwuga bikamugiraho ingaruka none ugasanga agitirirwa uburyo ko akoze n'amakosa amakosa akozwe n'umuntu utari umunyamakuru kubera ko yise ngo ngo ni citizen journalist ugasanga byitirirwa abanyamakuru bose ntabwo ari byo kuko n'abanyamakuru ni abasituwaya kwita rero njye ku giti cyanjye ni igitekerezo cyanjye ariko iyo bavuga ngo citizen journalist numva nta kintu ni ibintu bidafite icyo bivuze icyiza ni uko umuntu yakubaha umwuga uwugiyemo akawukora uko ukwiye gukorwa ariko noneho n'uburenganzira bwa buri muntu wese bwo gutanga ibitekerezo nabwo bukubahirizwa ngira ngo nibyo byaba byiza tugarutse ku bituma byinshi abamenyeshamakuru bageramirwa bakanicwa mwavuze ko biva ku kuba bari kubagira nk'amatohoza cyangwa bagakurikiranwa n'izo nkozi z'ikibi hari ibijyanye na ruswa ariko hari ngo n'ibindi bijyanye n'ibidukikije ku bari batwumviriza ibijyanye n'ibidukikije bifitaniye irihe sano no kugaramirirwa kw'abamenyeshamakuru mwabasiguriye
icyo ni ikibazo cyiza cyane nakoze gusimbaza kuko uvuze ibidukikije ariko tunashatse bavuga n'ubuzima imyaka ishize twagize ikibazo cya icyaduka cya kovide kiriya nacyo cyazanye impagarara mu bantu gituma ndetse abanyamakuru bakoreraga bakoraga iyo nkuru cyane cyane ko ku isi hose ikibazo cyari gihari nabo abenshi bagiye bagira ingorane ngira ngo ibintu byose birimo guhinduka akenshi bizana ikintu cy'ubwoba mu bantu amahinduka yose atera ubwoba ku ngero zitandukanye ariko noneho cyane cyane ubwo bwoba buturuka ku bitekerezo bamwe batanga tubye nk'igihugu by'ibidukikije hari ababyemera hari abihakana ugasanga abanyamakuru mu gihe bagerageza kumva buri wese nk'uko navuze akazi kacu ni ugushakisha ukuri ni ukumva impande zose kugira ngo umenye ireme ry'ikibazo iki n'iki mu gihe rero abantu batanga ibitekerezo noneho umunyamakuru wenda yashaka gucukumbura ngo amenye neza aho bituruka ugasanga bamwe ibintu bahimbye ntibashaka ko ibyo bahimbye bigaragazwa ko babihimbye cyangwa se barashaka gufata ibyo batekereza nk'amagambo yo mu ivanjiri tutagomba kujyaho impaka umunyamakuru yashaka kumubaza ibibazo nabyo bigatanga bikazana ibindi bibazo kimwe na n'ibi bya kovide twabonye mu bihugu byinshi aho abantu bamwe bari bashyigikiye inkingo abandi batazishyigikiye noneho mu gutangaza aya makuru y'izo mpande zombi naho hakaza izindi ngorane ku banyamakuru iteka rero iyo hari ibintu by'amahinduka bishobora gutera nabyita imvururu noneho izo mvururu zikazana ibindi bibazo ku banyamakuru bo bafite akazi ko gucukumbura ibyo bibazo kugira ngo batangaze amakuru nyayo abantu bamenye neza ibyo ari
murakoze ku murongo wa telefone dufite don divine ira uratwumva
ndabumva uhamagaye urihe
mu burundi ufite ikibazo icyumviro
bo icyumviro umunani watanga
yego
ni ukuvuga ibi bintu bijyanye no kumenyesha amakuru abamenyesha amakuru babangamirwa bivanye na politiki y'igihugu
ndabumva mubandanye
kubera bivanye n'uko umuntu ashobora gutangaza amakuru bivanye n'uruhande ashyigikiye akabera cyangwa akavuga ni ukuvuga ibishyigikira bamwe n'ibyorohereza abandi kuri iyo mvo ntabwo bashobora kubihuriza ko ku mpande zose kuko urumva haba hari uruhande rumwe ruhengamye n'urundi rudahengamye ni icyo kintu rero niyumvira ku ibangamirwa ry'abamenyeshamakuru murakoze
yego na murakoze mbese icyo cyiyumviro cya don divine ira mukivuga kwiga
ibyo avuga nibyo niko bigenda akenshi usanga izo ngorane zituruka kubera ko umuntu adashaka kumva ko igitekerezo cy'undi kivugwa cyangwa se ko mu bitekerezo atanze hari uwabinenga ariko ngira ngo nubwo avuze ngo bivuga kuri politike nibyo koko akenshi ivana na politiki uko zimeze z'igihugu iki n'iki ariko cyane cyane bituruka ku bituruka ku buryo amategeko yubahirizwa mu gihugu uko yaba amategeko arengera abantu bose barimo n'abanyamakuru arengera uburenganzira bwa buri muntu ubundi ntabwo bagombye kumva ko afite uburenganzira bwo kugira n'abanyamakuru kubera ko yavuze ibintu yabonye uko yabibonye cyangwa se kubera ko yavuze ibyo kanaka adashaka ko bivugwa ubundi yaba byubahirizwaga ngira ngo nabo babikora babona ko bishobora kubagiraho ingaruka bakabireka niyo mpamvu tuvuga ngo aba bantu bagenzi bacu bishwa abagenzi bacu bishwa mu bihugu binyuranye bazira wa muco wo kudahana ababagirira nabi kuko baramutse bagiye bahanwa uw'umukubise uw'umushe noneho ibyo ni ibindi bindi yaba hajyaho haba ubutabera ubutungane kuri bose hari abo byatuma badakora ibyo bikorwa nibyo nakwita prevention ni ugukumira ko ibyo bikorwa bikomeza kuba mu gihe ababikoze bibagizeho ingaruka iyo nta ngaruka bibagizeho n'undi wese yumva ko kugira n'abanyamakuru kumuhutaza kumubuza amahoro yumva ko nta kintu utwaye agakomeza n'undi akaboneraho agakomeza niyo mpamvu tuvuga ngo kugira ngo uyu muco ucike urugomo ku banyamakuru ni ngombwa ko habaho umuco wo guhana noneho umuco wo kudahana ukavaho hakimikwa umuco wo guhana ibyaha by'urugomo bikora abanyamakuru
mu itohoza ry'ishyirahamwe ryanyu ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abamenyeshamakuru murabye ubuhushane nuvuga ibitsina abicwa cyane cyangwa abageramirwa cyane buba ari ab'igitsina gabo cyangwa igitsina gore ku bijyanye n'abamenyeshamakuru b'abapfasoni byifashe gute
muri rusange urebye abanyamakuru abenshi harakiganjemo ab'igitsina gabo ni abagabo abasore n'abagabo aba- abadamu n'abakobwa nabo barimo kwiyongera barimo kwiyongera kandi ni byiza tura- turabishima turanabishyigikiye Ah, ariko niyo mpamvu kubera ko abagabo bakiri benshi usanga akenshi n'abagirwa nabi n'abahura n'izo ngorane abenshi muri bo ari abagabo nk'umwaka ushize eh, muri mirongo itandatu n'umunani bi- twashyize ha- twashyize ku rutonde ah, icumi b'abadamu nibo bishwe eh, umwaka ushize ariko ni benshi ugereranyije ko ari bake mu mwuga icumi ni benshi Eh, eh, ikindi kandi ni uko eh, ubu ngubu tubona ko ibyaha eh, bikorewe aba- abategarugori n'abari eh, bo mu itangazamakuru Eh, n'ubwo abicwa bakiri bake tukaba tubishimira imana eh, muri rusange ariko eh, twagiye tubona ko hari ibintu birimo kuza umuco urimo kuza ugenda rwose ufata intera iteye ubwoba wo ku- wo kwibasira abategarugori n'abakobwa b'abanyamakuru eh, cyane cyane babakurikirana kuri za rezo sosiyo eh, babatuka baba- babita ibintu by- by'urukozasoni ariko noneho ntibanahagurukire kuri abo gusa ahubwo akenshi ugasanga bibasira n'abana babo ugasanga batera ubwoba bavuga ko bazi aho abana babo bajya ku ishuri ko bazi aho batuye ibyo rero eh, ni ku isi hose umuntu yanabashimira n'imana eh, abategarugori n'abari cyane cyane abategarugori nibyo ni abakozi nkatwe twese ariko bagira n'inshingano z'ububyeyi zo kumva ko bashinzwe abana cyane cyane abana bakiri batoya ibintu rero bihungabanya umutekano w'umwana eh, bigira ingaruka zikomeye cyane ku mubyeyi niyo mpamvu du- du- turimo kwitwararika no gushyira ingufu nyinshi zishobotse eh, ku- kureba ukuntu twarinda umutekano wa bagenzi bacu b'abari n'abategarugori bisangiye umwuga Ah, niyo mpamvu rero na- naboneraho umwanya kugira ngo eh, nsabire rwose nsaba abantu bose batwumva ko bakwiye kurwanya bikomeye ah, ibikorwa by'urugomo byibasira cyane cyane abategarugori n'abari eh, bari mu itangazamakuru
naho eh, ku byerekeye uwo mwuga eh, wo gutangaza amakuru eh, mwariko murabivuga Eh, ku bariko baratwumviriza imbere ko dusezerana mwobabwira uruhara igikorwa cyo gutangaza amakuru eh, gifise ku byerekeye iterambere no gukorera ahabona ku ababa batwara ibihugu hanyuma nashaka no kubabaza muravye ivyo bitege vy'abamenyeshamakuru babandanya bicwa ntibibaca inkokora mubona bazobandanya uwo mwuga nk'uko bikwiye
reka mbere kuri icyo cya nyuma eh, cy'uko eh, uru rugomo umutekano mukeya ushobora guca Ako- bamwe- mubivunagure dusigaje nk'umunota umwe n'inusu Eh, nda- nta- ndihuta navuga ko ku bw'amahirwe ntabwo tubona ko bibaca intege Eh, abantu baracyaza mwuga nubwo bamwe ba- bahitamo kujya ahantu hatari imvururu hatari umutekano mukeya ariko baracyaza nicyo gi- nicyo gikomeye nicyo ki- gikuru ahasigaye ni uguharanira ko habaho umutekano mu itangazamakuru abarimo ejo n'ejo bundi bazashobora no gukora amaperereza n'uyu munsi baba batayakora kubera umutekano wabo naho icyo akamaro k'itangazamakuru rero ntabwo nabitindaho ntabwo igihugu cyagira demokarasi ntabwo igihugu cyagi- cyagendera ku mategeko abari mu butegetsi badashobora kwereka rubanda uko ubwo butegetsi bukora kandi ibyo bikeneye itangazamakuru muri buri gihugu icyo ari cyo cyose Ah, ibyo ngibyo ah, nta- nta muntu utabibona niyo mpamvu itangazamakuru rya publike ni icyiza rusange tugomba kugendera twese kugira ngo gitume n'izindi nzego z'ubutegetsi zikomera kandi zikoko zigakora mu izina ry'abanyagihugu mu misego na mirongo itatu mu mademokarasi y'ibihugu byo mu burengero bw'isi biteye imbere biravuga ko hariko haraba intambwe zisubira inyuma ni ibihe ingaruka bishobora kugira ku bamenyeshamakuru muri ivyo bihugu mu ijambo rimwe
Ah, ingaruka ni uko nyine itangazamakuru ritazahabwa umwanya rikenewe kugira ngo rikore akazi karwo karwo kandi ni- ni- niridakora ako kazi urumva ko demokarasi yo muri ibyo bihugu ntabwo izatera imbere ndabashimiye cyane iramutumire wacu ernest eh, sagaga ajejwe uburenganzira bw'abamenyeshamakuru hamwe n'umutekano wabo mu ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abamenyeshamakuru federation internationale de journaliste tuko tuganira ku cegeranyo c'iryo shirahamwe eh, casohotse uno munsi ku bamenyeshamakuru bishwe mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ndashimiye rero umutumire ndashimiye mwese mwashoboye gukurikirana ikiganiro abahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyiyumviro mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika tubifurije ibihe byiza no kubandanya mwumviriza radiyo yanyu ijwi ry'amerika